iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno munsi wa kane itariki icumi z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane tangishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho ni fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
kumvije ukuri ni uko nyine ni surprise koko nini twari tuzi ko fcc cyangwa se dauphin majorite presidentielle ariyo ishobora kuramporota amatora
uyu ni innocence gihobe umunyepolitiki wo mu runani fcc ruri ku butegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga uko bakiriye gutsindwa k'umukandida wabo yari yatanzwe na perezida joseph kabila n'insinzi ya felix antoine cisekedi chilombo umukandida atavuga rumwe na leta y'u rwanda nako ikaze mwese mu biganiro byacu amakuru aza kwibanda cyane cyane ku matora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu munsi ku wa kane watangaje ko umunyepolitiki atavuga rumwe na leta felix cisekedi ariwe yatsinze amatora yabayemo ingorane nyinshi mu kwezi guheze yamara umunyepolitike yaronse ikibanza kigira kabiri mu majwi ya yahakanye ibyavuye muri ayo matora hakaba yavuze ko amatora yibwe ayo matora niyo matora ya mbere azoba atumye igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yihanahana ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi yamara muri iki gihe hari impari za politike zishobora gutera ubwicanyi bumeze nk'ubwicanyi bwakurikiranye amatora yabaye muri bibiri na gatandatu hamwe no muri bibiri na cumi na rimwe aho ibyavuye mu matora vyiyamirijwe ibiharuro byatangajwe n'ishyirahamwe ry'abakatolika senko byerekana ko umunyepolitike martin fayulu yaronse ikibanza kigira kabiri mu majwi ariwe yatsinze ayo matora cisekedi yatsinze afise amajwi mirongo itatu n'umunani ku ijana n'ibice mirongo itanu n'indwi by'amajwi y'amamiliyoni cumi n'umunani z'abanyekongo batoye corneille nanga umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru mu ntumbero yo guhumuriza abanyagihugu kugira ntibihereze amabarabara ikinshasa muri karitsiye cisekedi abamwo abanyagihugu bariko baratamba tukivuga ku byavuye mu matora mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mugenzi wacu edi grema yavuganye na innocence gihobe umukozi muri leta ya kongo akaba n'umuyobozi mu ihuriro fcc risanzwe riri ku butegetsi yavuze ko batangajwe n'ukuntu umukandida wabo emmanuel ramazani shadari yatsinzwe ariko avuga ko bemeye ibyatangajwe na komisiyo y'amatora tubatega amatwi kumvije ukuri ni uko nyine ni surprise koko nini twari tuzi ko fcc cyangwa se dauphin majorite presidentielle ariyo ishobora kuramporota amatora ariko ejo nijoro komisiyo ishinzwe amatora na perezida wayo nanga ntabwo navuga ngo yadutunguye ariko nkubwiye ko mu kuri byaduhaye gutekereza cyane kureba ukuntu kongo cyangwa se demokarasi ya kongo itangiye gutera imbere ntabwo twagize ishidikanya iryo ari ryo ryose wari ushinzwe kampanye diregiti ya kandida wa pouvoir shadari yahise avuga yahise yemera ibyakozwe na komisiyo natwe nyine nk'ababungiriye nta n'ubwo twavuga ikindi ni ukwemera ibyakozwe tukavuga ko amatora yakozwe ariyo rezilita batanze ariyo egisipuresiyo populaire ariyo verite iyo bita verite urne kandi ngira ngo nta n'ubwo muri ka yacyo nta n'ubwo duteguje wenda gukora za rekuru oya twabyemeye niyo verite na niyo demokarasi ihuriro ryanyu ryari ryatanze emmanuel shadari nk'umukandida ibyavuye mu matora bigaragaza ko ari ku mwanya wa gatatu ese haba harabayeho kwibeshya ku mukandida mwatanze oya ntabwo ari ukwibeshya uzi icya mbere amatora ni ibanga ukurikiranyije n'uko twiyamamaje mu kuri nta hantu tutagize abantu baza kumva cyangwa bemera mesaje yacu ni ukuvuga yuko ntabwo twibeshye ariko nyine ukuri kuva kuri populasiyo ukuri kuva kuri baze niko kuri dufite hari amakuru akomeje guturuka muri congo ndetse hari n'ibyanditswe mbere y'uko uh, komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ibyavuye mu matora by'agateganyo ko habayeho ubwumvikane hagati ya felix shisekedi na perezida kabila n'ihuriro rye ayoboye uh, bishobora kuba byarorohereje bwana felix shisekedi gutsinda ayo makuru murayavugaho iki dore ko na kiliziya gaturika ivuga ko yari yabwiye abahagarariye ibihugu byabo cyane cyane ibyo mu burengerazuba bw'isi ko bwana fayulu ariwe watsinze wo mu ihuriro ramuka tuzi yuko komisiyo ishinzwe amatora niyo nyine ifite uburenganzira bwo gutanga rezulita za nyuma twe twizera ko ibyo seni yavuze ari ukuri cyangwa byegereye ukuri uvuye kuvuga mu kanya ko fcc ntuza yahuye na ntuza na na kandida Tshisekedi.
kuganiraho bahora baganira ariko ntabwo dialogue yabo yahindura ibyo population yavuze ya haba concession politike nyine wenda ukuntu ibintu bizagenda ejo bundi ariko nta influence byagize iyo ni conviction yanjye ku byerekeye amatora cyangwa ibarura ry'amajwi kuri perezidansiyeri metere segihobe mbere y'uko ibyavuye mu matora by'agateganyo bitangazwa abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi ko gutinza kubitangaza bishobora kubyara imvururu mu gihugu nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora aho ngaho mu mujyi wa kinshasa umwuka wifashe ute aha ngaha ngira ngo nta mvururu zihari kuva saa cyenda z'ijoro batangaza rezulita z'amatora nabonye ko abantu benshi bishimye bagiye hanze bagaragaza ibyishimo byabo ikintu abantu benshi bari bategereje nyira muri congo nzima ni pasasiyo sivirize de pouvoir ni ukuvuga amatora akorwe umuperezida have hajyeho undi nicyo cyari gitegerejwe ni icyo ngicyo kandi kuva cyakozwe kigakorwa neza nta nduru nkubwiye ko ibyakozwe bitangaje abantu bose nta nduru nta rusasu ahangaha ni ahantu nyine hari surevuma populaire ugasanga polisi cyangwa se abasirikare ariko ibyakozwe ejo twese twatangaye nta kibazo nta kibazo abantu bari kwisanzura haba no muri norikivu turi guhamagara abantu kugeza aya masaha abantu bari bari kugenda bishima nta kibazo kirahava kugera kuri aya masaha twizeye yuko birakomeza uko nguko kugeza igihe bazarangiza kubarura amajwi y'abadepite nasiyonali no kugeza igihe wenda perezida w'igihugu azarahira agafata fongusiyo ziwe metere inosa segihobe uh, umwavuka ukaba n'umunyapolitike ubarizwa mu ihuriro fcc ryari ku butegetsi ndagushimiye cyane ku bw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze murakoze mugire umunsi mwiza
Inyuma kandi yaho akanama gashinzwe amatora muri Congo Seni gatangarije ko Felix Tshisekedi umukandida yatanzwe n'umugambwe wa UDPS na UNC yompi atavuga rumwe n'ubutegetsi ari we yata, yatahukanye insinzi mu buryo bw'agateganyo mu gisagara ca Bukavu ahasanzwe hagwiriye abanywanyi ba UNC abanyagihugu baramukiye mu marira mu munezero w'iyo nsinzi Temistocle Mutijima arabidushikiriza
uko niko byifashe kugeza n'isaha hirya no hino mu mujyi wa bukavu akamo ni kose abaturage biganjemo urubyiruko bigabye mu mihanda guhera mu rukerera rwo kuri uyu wa kane nyuma yo kumva ko amajwi y'agateganyo yashyizwe ahagaragara na seni agaragaza ko umukandida wa udps na unc ari we felix cisekedi cirombo yegukanye intsinzi n'amajwi arenga miliyoni zirindwi angana na mirongo itatu na karindwi n'ibice mirongo itanu na birindwi ku ijana aba ni bamwe mu baganiye n'ijwi ry'amerika Furaha yetu ni nyingi sana, dufite ibyishimo byinshi cyane kuko tubonye umuyobozi mwiza umuyobozi twashakaga umuyobozi igihugu cyategereje yaba abamutoye n'abataramutoye twese tuzafatanya twunga ubumwe turabyizeye ko kamere na cisekedi bazatwubakira igihugu mu mahoro nasi turafurahi kubona mukuru wa kamera twishimiye ko kamera atsinze turasaba imana ibafashe bombi na cisekedi bumvikane bakora akazi neza
sudi batumike kazi muzuri ibyo aba baturage bavuga ko biteze ku buyobozi bushya ni byinshi ariko ku isonga amahoro mu gihugu mabadiliko yenye tunatarajia kwanza tunatatia impinduka za mbere twiteze mu gihugu ni ukubona umutekano ziriya ntambara zirya nino zihagarare ikindi kandi batwubakira ibikorwa remezo imihanda iboneke kugira ngo tubashe kubona ibiribwa biva mu byaro bigera aha mu mijyi minini tupate chakula kutoka kuvijiji mpaka kufika ku miji mikuu
nibaduha akazi kandi n'abana bacu bige batishyura tuzabyishimira basoda bapokeye muzuri esekirite abasirikare ntibitabweho nibwo umutekano mucyo uzashira igiciro cy'idolari ku ifaranga ryacu nacyo kigomba kumanuka kugira ngo ifaranga ryacu rigire agaciro
franga zipate valeri imana ifashe kamere na cisekedi yibuka abasirikare mbere na mbere abasirikare nibahabwa akazi tuzabona amahoro iwacu ku ruhande rw'ubuyobozi bwa UDPS rya Felix Tshisekedi aha muri Kivu y'Amajyepfo naho akanyamuneza ni kose ariko kandi barasaba abaturage kumushyigikira kugira ngo izo mpinduka bamwitezeho zishoboke Tshisekedi ne sera pas non seulement le président de 7 millions de Congolais qui l'ont voté.
Tshisekedi ntazaba perezida wa miliyoni zirindwi z'abamutoye gusa azaba uw'abanyekongo bose abo mu burasirazuba mu burengerazuba bo mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo kimwe no hagati mu gihugu niyo mpamvu rero dusaba abaturage ba kongo bose kumujya inyuma bakamushyigikira kubera ko we ubwe ntacyo yageraho ariko twese nitumufasha azagera kuri byinshi reka tumushyigikire rero agere ku ntego nyamukuru yihaye ariyo yo guhashya ubukene muri kongo C'est assigné celle de vaincre la pauvreté en République démocratique du Congo.
uwo ni madame jose emina uyobora idepesi muri kivu y'amajyepfo bwana felix cisekedi yegukanye intsinzi mu matora yaranzwe n'ubwitabire buke ndetse muri bimwe mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu ntibatoye ku mpamvu ahanini z'umutekano muke ndetse n'icyorezo cya ebola nubwo na bamwe mu bitabiriye batashoboye gutora ku mpamvu z'imashini zagiye zibatenguha imibare yashyizwe ahagaragara n'akanama gashinzwe amatora seni iragaragaza ko aya matora yitabiriwe ku kigero cya mirongo ine na karindwi n'ibice mirongo itanu na bitandatu ku ijana mu gihe intsinzi ya bwana cisekedi izaba yemejwe bidasubirwaho ni ku nshuro ya mbere hazaba habaye ihererekanya ry'ubutegetsi rikozwe mu mahoro kuva kongo yabona ubwigenge mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu bamwe mu bakurikiranira hafi bya politiki bavuga ko iyi ishobora kuba intangiriro nshya gusa uyu muperezida mushya azaba afite akazi katoroshye ko kugarura umutekano cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu igice cyabaye isibaniro ry'imitwe y'inyeshyamba yiganjemo ifite inkomoko mu bihugu bituranyi byo mu karere demistokre mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo urakoze timisitokere namwe mu bagenzi mwese mwadushikirije amakuru kuri kongo tuve muri kongo tuje mu burundi inama nshingamateka yemeje kuri uno wa kane amafaranga agiye gukoreshwa mu bikorwa byo gusanura ibarabara rya bujumbura nyanzarake agace ka rumonge nyanzarake umushyikiranganje w'ibikorwa bya leta yabwiye abashingamateka ko imiliyaridi ijana na cumi n'icyenda z'amafaranga y'amarundi zikenewe zoboneka ibikorwa byoca bitangura inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanka agace k'iryo barabara kuva ku mugwa mukuru wa komine rumonge gushika ku mugwa mukuru wa komine nyanzarake kagiye gusanurwa kangana n'ibirometero mirongo itanu na bibiri kazosanurwa ku mafaranga y'amarundi agera ku miliyaridi ijana na cumi n'icenda nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji jean bosco ntuzwe n'imana ajejwe ibikorwa vya leta naho umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta avuga ko iryo barabara rigiye gusanurwa mu ntango z'uno mwaka wa bibiri na cumi n'icenda abashingamateka bafise amakenga umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda afatiye ku turorero tw'amabarabara yasanuwe mu myaka iheze akamara umwanya rume rumara yabajije umushikiranganji ko ibyabaye bitazohava bisubira kuba uburorero ntibubuze muribuka ibarabara rya makebuko ruyigi ibarabara ryakozwe mu kanya gatoyi imvura yaguye rimwe gusa ikaburimbo yose biragiye eka mbere n'ayandi mabarabara za karusi gitega naha mu cibitoke hataraba na bimwe twita reception definitive ugasanga amabarabara yamaze kononekara kandi hariho ayo masosiyete yategereza gukurikirana yuko abariko barubaka bariko babikora neza mugabo kubera ko habamwo ivyo biturire usanga bafunga amaso n'ivyo biriko bariko baronona ntibaheze ngo babibashikirize mu bimenyi nagira numve ko hariho icoba kiriko kirakogwa kugira ngo ejo ntitwubakirwe ibarabara haheze iminsi ibiri tuje dusanga iryo barabara nakamara amazi umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta yahumurije abashinga amateka bafise amakenga ko ibikorwa vyo gusanura ibarabara rumonge nyanzarake bizogenda neza jean bosco ntunzwe n'imana akavuga ko abaregwa n'ivyo bikorwa bose bazobikurikiranira hafi we bafatiye cane cane ku karorero k'ibara rya make bukorigi n'ayandi mabara amwe amwe yakozwe iminsi mikeyi agaca yononekara ubwa mbere ni uko andehoro ya mission de contrôle donc haba hariho l'entreprise akaba mission de contrôle akaba n'umufonctionnaire dirija yabo ico tubwira ni ukubakurikirana ikindi kandi twafashe intumbero ni uko daye birakogwa n'aba baduhaye uburyo baraza kurikirana kugira barabereyema yuko biriko birakogwa neza na twebwe rero tukagwiza ingendo no kuba dukurikira turaba ko ibikorwa by'amabiko bikorwa neza ngira mwaba mwabonye ingendo tugira ikindi giteye amakenga abashinga amateka ni ikibazo c'imizibukiro ku banyagihugu bazimurwa ku nkengera z'iryo barabara ikibazo cama cateye imari ahubatswe inyubakwa rusangi n'amabarabara arimwo nkurunziza joki chantale ni cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka ikibazo nari mfise ikibazo kira gatatu kijanye n'imizibukiro kuko ndavye ingene umushikiranganje yishuye yaravuze ko bagiraniye inama n'abagera intwaro guhera hasi na bene ry'amazu najye nagomba ngaruke kuri icyo kintu kugira ngo kize cyitwararikwe kuko gishobora gusubiza inyuma umugambi birane nabajya abantu bari kwarekera mu tuntu duto duto no kuri ico kibazo umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta avuga ko kimaze gutorerwa umuti akizeza abafise amakenga ko kitazotera intambamyi ivyo bikorwa ivy'imizibukiro bibayemo ingorane no kuvuga ko ibikorwa vyo kubaka ihabarabara bica bibanza gusa n'ibihagarara ibi rero twaretse kuvyumvikana ngira ico hagisigaye ni uko tubashikiriza imizibukiro yabo bakigirwayo aho ibarabara rizoca ariko nimugire amakenga twarashoboye kwivugana twagize amanama menshi akwiye n'abasosiyologe baraza kugira barabe icyo twita rupura d'installation y'abantu baba babaye deplace byose byarakozwe ko nibaza ko atamakenga kandi hari twabikoze kuri troso nyine tuko turiga ngaha twabikoze no kuri troso ya rumonge bujumbura hose vraiment twashoboye kubikora ko twibaza ko atamakenga namwe ahari amafaranga yo gusanura iryo barabara ya bujumbura nyanzarake ari imico itanu ibanki nyafurika ijejwe iterambere izoterera miliyoni cumi na zitanu z'amadolari ikigega ca Arabia Saudite kijeje iterambere kizoterera miliyoni 15 z'amadolari ikigega c'umuryango w'ibihugu vyimbura bigashora ibitoro pepe imiliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika ikigega c'igihugu ca Kuwait kijeje iterambere kikazoterera miliyoni 15 z'amadolari leta y'u Burundi nayo ikazotanga miliyoni zitatu z'amadolari y'abanyamerika ayo mafaranga azokoreshwa mu bikorwa byo gusanura iryo barabara rya Bujumbura Nyanzarake agace ka rumonge nyanzarake yemejwe ijana ku ijana n'inama nshingamateka kuri uno wa kane ijana n'umunani bari bitavye ibikorwa bayemeje atanu umwe avuyemwo bujumbura evariste nzikubanya nka ijwi rya amerika urakoze evariste tuve mu burundi tuje mu rwanda guhera mu ntango z'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi reb cyahaye inshingano zo gushira abanyeshuri mu myanya mu kanya mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Dr Irene Ndayambaje umuyobozi wa REB atangura amubwira icyari kigamije aho bafata icyo cyemezo tubatege amatwi mu by'ukuri nk'uko mubizi ikintu kimwe leta y'u rwanda ishyize imbere ni uguha amahirwe amwe abana b'abanyarwanda aho nyuma y'urugendo rurerure twagenze rwo gushyira abana mu mashuri no kubashishikariza kumenya agaciro k'ishuri ndetse banahabwa amashuri bagomba kwigamo hageze igihe noneho kugira ngo ireme ry'uburezi ribe rimwe mu mashuri yose aho rero niho minisiteri y'uburezi yavuze iti nta mpamvu yo gusumbanya amashuri n'ataragera ibipimo byo hejuru mu bijyanye n'ibikoresho ayo mashuri ashyigikirwe ahabwe n'ibindi byangombwa byose kugira ngo nayo ayo mashuri ashobore gutanga uburezi bwifuzwa hano iwacu mu rwanda aho rero niho hashingiye mu by'ukuri bavuga bati ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu rwanda nicyo kigiye kujya gishyira mu myanya abanyeshuri aho noneho tugiye kujya ndetse twanatangiye kwifashisha inkingi eshatu iya mbere ni uko abanyeshuri bagenda bitwara mu bizamini icya kabiri uburyo iyo abanyeshuri bitegura gukora ibizamini bya leta bagira ubusabe umunyeshuri akavuga ati ndifuza ko nyuma y'iki cyiciro ndavuga wenda igisoza amashuri abanza agana mu mashuri yisumbuye ati ndifuza kuziga mu kigo iki n'iki iyo arangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye agomba kuzakomeza mu cyiciro cya kabiri akavuga ati ndashaka no kuzajya muri kombineshoni iyi n'iyi birumvikana ko ubwo busabe nabwo ni inkingi ya kabiri tugomba kwitaho iya gatatu noneho ni ukuvuga ngo ni hehe hari imyanya urumva ko ushobora kuba waratsinze utsinda ku gipimo runaka ushobora kuba warasabye ikigo runaka ariko noneho hari n'ahantu hari imyanya noneho kuba rero tugomba kwita kuri icyo kintu cyo kugira ngo hari imyanya imyanya iri mu mashuri yose hari ya yandi yari asanzwe azwi cyane hari n'aya ngaya yubatswe mu gihe cy'uburezi bw'imyaka icyenda ndetse na cumi n'ibiri kandi n'ayo mashuri nayo nk'uko tuyavuga agomba guhabwa imbaraga birumvikana ko rero mu by'ukuri niba amashuri agomba guhabwa imbaraga niba ayo mashuri yishyurirwa icyo nakwita abarezi abarezi buriya mu mashuri ya leta ndetse n'afashwa na leta bishyurwa na leta ijana ku ijana niba ayo mashuri agenerwa imfashanyigisho n'integanyigisho hageze igihe nayo kugira ngo rero ahabwe noneho n'abanyeshuri mu buryo bungana aho b'abanyeshuri navuga baramenyereye kujya mu mashuri yandi amaze imyaka myinshi birumvikana ko burya iyo mugiye mu ishuri muri abanyeshuri b'abahanga gusa n'icyo kigo burya ntabwo gikora cyane ntabwo kivunika ahubwo n'ubundi kizakomeza mu yandi magambo cyitwa ko ari icya mbere kandi kidakora cyane mu gihe hari ishuri wenda ryaba yakiraga mu myaka yashize abana badatsindiye ku gipimo cyo hejuru bigakomeza kugaragara mu ya nyuma kandi mu by'ukuri biturutse yuko wenda n'abanyeshuri yakira ari abanyeshuri badashoboye cyane igihe kiba kigeze rero kugira ngo nabo abanyeshuri badatsinda ku gipimo cyo hejuru bahabwe ya mashuri yamye mu mitwe y'abantu cyangwa abantu baramenyereye kugira ngo ayo mashuri nayo ahabwe umukoro wo kuvuga ngo noneho niba tubahaye abanyeshuri bo mu byiciro bitandukanye babafasha muti kugira ngo mugume mutsindisha ijana ku ijana hanyuma ayo mashuri se wenda atarubaka izina cyane iyo tubahaye abanyeshuri batsinze ku gipimo kiringane n'icyo hejuru ni gute mubafasha namwe mugakora iyo ubwabwa kugira ngo batasubira inyuma aho ngaho rero mu rugendo kugira ngo amashuri yose afatwe kimwe aho ngaho byavuye kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kurebera uburezi bw'u rwanda tudavuga ngo turavangura amashuri kandi yose ari aya leta cyangwa se afashwa na leta bavuga uti iby'ibanze byose bigomba kuba kimwe muri make icyo twakwita mu cyongereza ngo inputs zagombye kuba zimwe hanyuma abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarezi bakatwereka icyo bashoboye noneho muravuga muti ni uguha amahirwe angana abanyeshuri abana b'abanyarwanda hari utwandikiye kuri facebook yitwa jean damour ndikumana abaza atese abanyeshuri barangije tonkoma bo bazashyirwa mu bigo ryari cyangwa se baziga mu bigo basabye buzuza amafishi yo gukora ikizami cya leta
aho ngaho namusubiza yuko uyu mwaka dusoje w'amashuri ya bibiri na cumi n'umunani nawo wabayemo impinduka zikomeye aho uburyo bwo kwandika abanyeshuri bazakora ibizamini ndetse no kugira ngo bandike amakuru y'ibyo bashaka kuziga mu myaka ikurikira byagiye mu buryo bw'ikoranabuhanga birumvikana ko nta fishi rero bigeze buzuza ndetse natwe uburyo bwo gutangaza amanota yabo ndetse n'ibigo bagomba kwigamo twakoresheje ikoranabuhanga ubu ngubu tuvugana kugira ngo umenye ikigo ugomba kwigaho ndetse n'amanota yawe ukoresha telefone cyangwa se ukinjira ku rubuga rwa reb arirwo wawawa akadomo reb akadomo rwa ubwo rero uwo munyeshuri niba yarakoze ikizamini cy'icyiciro rusange najye kuri urwo rubuga rwacu cyangwa se ashyire kode ye mu buryo bwa kwandika nka esemesi ubwo niba ari toronkome cyangwa se orevo ubwo yandika esi gatatu ugasinga ya feri agashyiraho noneho kode yakorewe ikizamini akandika umubare bibiri na cumi n'umunani akohereza kuri magana ane na mirongo inani n'icyenda akoresheje umurongo wa emutiyeni ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa ntabwo ari uburyo bw'amalisiti cyangwa se za fomuze twageze mu buryo bw'ikoranabuhanga
hari rayisi noneho we yabazaga ati mbese guhinduza ikigo biremewe bitewe n'uko ushobora kuba waroherejwe ku kigo gihenze nta bushobozi ufite guhinduza ikigo birashoboka ariko ku mpamvu zikomeye byumvikanaho noneho leta ivuga ati ibigo byose bigomba gufatwa kimwe ntabwo umuntu agomba kuvuga ati iki kigo singishaka ku bw'ibyo mwe kukinyoherezaho ariko impamvu zikomeye nk'izo nsobanura kandi turimo kwakira hirya no hino mu turere ni nk'umubyeyi ukubwira ati ngewe mfite umwana agira uburwayi n'ubu byaba byiza mutamujyanye kure yanjye akazajya yiga ataha cyangwa se ikiga hafi y'ahantu hari ibitaro kugira ngo azashobore gukurikiranwa kandi ibyo ngibyo nabo ntabwo bitubwira amagambo ngo byemerwe abagomba kuba afite dosiye medikari ibyemekana ese muri make atari ikintu umuntu ahembeye ako kanya ni ibintu mu by'ukuri biba bigomba kugaragara ko ari impamvu ikomeye kandi natwe nk'abantu ibintu tuba tugomba kumva kuri uwo munyeshuri wari uvuze ati ibijyanye n'amafaranga ikigo cyaka ashobora kubera umubyeyi imbogamizi yo kohereza umwana we ku ishuri kugira ngo niba mwarakurikiye ibyatangajwe ejo na minisiteri y'uburezi ndetse hari n'itangazo ryasohowe babuza abayobozi b'igihugu mu mashuri kuzamura amafaranga y'ishuri uko biboneye mu by'ukuri hari hamaze kugaragara akajagari aho umuyobozi w'ikigo cy'ishuri yicara iwe mu biro cyangwa se agahamagara komite y'ababyeyi akayibwira ati ndifuza ko tuzamura amafaranga ya n'aya atari ibintu byanyuzemo n'aho ababyeyi ngo ababyeyi bose babyemeze banarebe n'inyungu bifitiye uburezi bw'abana ibyo ngibyo mu by'ukuri bikaba byakoma mu nkokora y'amahirwe tuba twahaye abana mu burezi ndatanga urugero izo mpapuro zohererezwa ababyeyi zari zimaze nko kumenyerwa cyane nka za babyeyi hari nk'aho usanga umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yaravuze ati muzane amafaranga y'amapave ndavuga ngaho yifashishwa mu gusasa mu mbuga z'ahantu ugasanga mu by'ukuri amapave ntabwo aricyo kintu cyari kibangamiye imyigire n'imyigishirize hari n'aho noneho unasanga bacaga ababyeyi amafaranga bita ngo ni ay'uruzitiro kandi ikigo urebye gisanzwe gifite na rwa ruzitiro andi mafaranga nayo kugurira umuyobozi w'ikigo cy'ishuri imodoka kandi ukabona mu by'ukuri iyo modoka n'abahize mu myaka itanu itandatu bakomeje kuyigura kandi iyo modoka ntiragaragara ukazibaza n'ayo mafaranga niba mu by'ukuri atarangirira mu mufuka y'ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se hari n'ikindi akoreshwa cya kintu cyari kigambiriwe niyo mpamvu rero minisiteri y'uburezi yavuze ati agomba gucika akajagari mu guca amafaranga ababyeyi ndetse no kureba yuko n'ayo mafaranga yemejwe aba ari mu nyungu z'ababyeyi aba ari mu nyungu z'uburezi kandi ko na mbere y'uko atangira kwishyurwa yemezwa n'inama njyanama z'uturere ko ari zo zireberera uburezi muri gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage twakire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika jean claude mperereye mu bugesera yego mu murenge wa rweru mu isantere ya mujwira hari ikibazo cy'abanyeshuri bakoze torokome n'ikizamini cya leta batigeze basohoka kandi hari ibigambo bijya bivugwa ngo hari igihe abarimu baba bakoteje ni nk'izo ngamba nka minisiteri y'uburezi mufite kuri abo bana ese amanota yabo baramutse baje nko kuri rebu bayabona bimeze gute uganda yambaje ni byo koko ku munyeshuri wagaragayeho gukopera cyangwa se gukopezwa amanota ye arafatirwa ndetse ni ukuvuga ngo ntabwo aba ari mu bantu bemerewe gutambuka icyo cyiciro cy'amashuri birumvikana ko agomba kuzagaruka umwaka ukurikira akabazwa ariko nk'uko byagaragaye by'umwihariko muri uyu mwaka w'amashuri ya bibiri na cumi n'umunani abanyeshuri abakopejwe cyangwa se n'abakopiye ahanini byagiye bituruka ku babaga bahagarariye ibyo byumba by'ibizamini akaba ari nayo mpamvu rero twanarenze kuvuga ngo abanyeshuri amanota yabo ntasohotse ahubwo noneho tugira gukurikirana babariza urumva ko abanyeshuri bagizweho ingaruka nta mpamvu yo kugira ngo noneho babarize babe bahagarariye ibizamini muri bya byumba aho bagumye bidegembya cyangwa se babuze amahirwe abana bo gukomeza hanyuma bo ntibagire ingaruka zo mu rwego rw'akazi zibageraho niyo mpamvu amadosiye y'abo barimo twashyikirije inzego zibishinzwe no kugira ngo n'uwo muco ucike burundu dukomeze ikiganiro twakira emmanuel mperereye i kigali mu karere ka kicukiro yeee nari mfite ikibazo ibijyanye wenda no bino byo guterura abana kuvuga ngo ntabwo bagendeye ku munota ngewe hari ikibazo bimaze kubona ko bigira ingaruka iyo umaze gukura cyane nk'urugero nk'umuntu ukabona arangije segonderi ariko ukaba utabasha no nta rurimi yabasha no kuba ari ikinyarwanda ntakizi ari icyongereza ntakizi nibaza si ngombwa se iryo reme ry'uburezi ryaba rifite ikibazo birahagaruka ku kibazo kivuga ngo mbese ari amashuri ya pirive n'amashuri ya leta imfashanyigisho si imwe kuko usanga umuntu wo muri pirive arangije pirimeri avuga icyongereza kurusha urangije segonderi yarize muri leta ese biterwa n'iki arakoze cyane wenda nahera aho ngaho avuga ati amashuri yigenga ndetse n'amashuri ya leta harimo itandukaniro umuhaye nk'urugero nk'amashuri navuga yabaye aya mbere mu gihugu muri uyu mwaka w'amashuri bibiri na cumi n'umunani muri poronkome cyangwa se icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye amashuri ya mbere ni amashuri ya leta aho avuga rero ku bijyanye n'uko amashuri ya pirive ashobora kurusha amashuri ya leta byagaragaye mu mashuri amwe n'amwe mu kizamini cy'amashuri asoza amashuri yisumbuye p6 igituma rero haba rimwe na rimwe itandukaniro navuga yuko rishobora gushingira ahanini mu muhate navuga abarezi bo mu mashuri yigenga ndetse n'abayobozi b'ayo mashuri bashyira mu by'ukuri mu kurengera icyo nakwita ishoramari riba ryarakozwe muri ibyo bigo ari nayo mpamvu buriya aya mashuri yose yaba aya leta ndetse n'ay'amashuri yigenga tuba tubasaba kugira ngo bigiraneho tuba tubasaba kugira ngo bose bakore neza kandi bakore kimwe
aho ni naho rero durangije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabandanya tubashikiriza ayandi makuru menshi mu kanya kari imbere cyane cyane hagarariye ku matora muri congo mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye